بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إيه ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبتات الره إيه درسي كأن كشنفر كيستي waxyii rabbiin guddaan ergamaa ifitti godherraa eegalla waxyiin dhaamsa rabbii gudda'a ka ergamtoota rabbitti dhufu ummataa karaa saniin dabru waxyii buusuudhaan duratti rabbiin mata duree hedduu dura buuse osoo waxyiin gayin dura mata duree hedduu rabbiin guddaan dura aanse rasuulli alayhi salaatu wasalaam xadiisa bukaari'ii ka caaishaan odeessite keessatti caaishaan nu himtee maal jette أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح waxyirraa wanni duraa rasuula rabbitti beeksifame ru'yaa jedhe oojuu takkaa manaama manaama qulqulluu gaarii waan tokko hirriiba keessatti yoo manaaman argan akkasumatti fida rabbiin tun mata duree rabbiin guddaan isaan garsiiserraa tokko isiin tun zamana waxyiin bu'uuf kalaaye argamte tana dura ammoo waa hedduutu jira fakkeenyaaf isaanii gannaan ilmaanii ijoolle'e ka umriin isaa waggaa jahan gayin ka ijoollee wajjiin taphatu jibriil itti dhufee ciibse garaa isaa baqaqse onnee keessaa baase onnee san qulqulleesse xurii keessaa baasee bakka bira waan biraa gaarii itti dabalee bakka sanitti hidhe qissaan kun qissaa saxiixa muslimtu sana saxiixa fii keessatti odeesse imaam ahmed musnada fii keessatti odeesse imaam ibnu xibbaanillee ibnu xibbaanilleen saxiixa fii keessatti odeesse jibriil dhufee rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam garaa isaa dhoose onnee isaa keessaa baasee onnee san dhoose waan xurii kee jirtu ta shayxanaa keessaa yaasee waan jedhe qoonni shayxaanni ilma namaa keessaa qabu hagana jedhe san darbee imaanaa fi haala gaari'ii fi jaalala rabbii guddaa itti guutee hidhee bakka deebisee hodhe gara anas bin maalik egasii waggaa dheeraa booda rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam wal baratanii kaadima isaanii tahanii waan jedhan garaa rasuula rabbii gubbatti hodhaa gaafa sanii argee namni garaa rasuula rabbii akkana gaqqabee laale hodhaa guyyaa san jibriil hodhe in arga jedhe xiqqo qissaan kun qissaa ajabaati dandeettiin rabbii guddaa hagam geettii nu garsiisa wanni amma mana yaalatti hojjetamu baay'een kun irra baay'een qur'aanaaf hadiisa irraa fudhatamu garaa ilma namaa dhoosuun bakki duraa irraa fudhatamte hadiisuma kana zamana dheeraa booda eega isaanuu garaa isaanii dhoosanii noomaan ta'in nama dhukkubsate garaa dhoosne garaa baqaqsine keessaa fuune hodhine tolchine hoo jedhanii achumarraa yaanni itti eegale duuba namni baay'een ka imaana hin qabne rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jibriil guyyaa san dhufee garaa isaa baqaqse keessattuu garaa keessan ilaala sun onne hagammattu opereeshinii irra jabaa ka irra rakkoo qabu ka onneeti onnee baqaqsanii onnee keessaa hidda hammaate baasanii onnee san hodhanii bakka deebisu jechuun waan doktorri hundi da- hojjetuu danda'uu miti namoota muraasa haga haga gabaabaa tokko hojjechuu danda'u jira san hujiin hojjetamtu ta irra jabduu san amma ka teknoolojii figaa silaa meeshaa fi wanni hunduu akkam jirtu ammatti wanni irra jabduu isi zamana san maal isinif fakkaatti gaa namni waan san yaaduyyuu hin jiru onneme ilma namaa kanattu baqaqee dhoosanii keessaa baasanii waan dhukkubaa waan gaarii itti bakka san hidda walitti tolchanii bakka deebisaniin waan malaatii miti zamana sanitti ammaan jabaatti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam mucjizaa rabbiin garsiise yoo ijoolleen baqattee achii iyyanii iluma fiitiin arganii waan muhammaditti hojjetamaa jira cehanii iyyanii gandaggalan baadiya'a warra banii sacdii keessa jira bakka itti hoosifaman sani yoo warri silaa cehee dhufu hodhanii irraa bahanii fixanii fayyee lafaa ka'e gurbaa bineensan nyaatee nama dhufee ajjeese jedhanii iyyan yoo ummanni gugurdaan cehee dhufu inni fuula keessa dhufe muhammad maaltu si qabate ennaan jara takka na dhufee namtichi tokko na ciibsee garaa na baqaqsee waan kana keessaa baasee akkanatti kunoo waan gurraattii takka keessaa baasee qoonni shayxanni ilma namarraa qabu hagana jedhee darbee waan gaarii biraatti dabalee ee, akkasitti na hodhe jedhe subhaanallah rifate ummanni qiyaasa malee kun oduu takka achiin dura dhagamtee miti amma rasuula rabbiiti tun alayhi salaatu wassalaami mata dure ummatallee mata dure ilmi xiqqaan umrii sanitti wanni hagas gayaa sun irratti hojjetamtee osoon du'in jiraatee deeme fuulduratti yoo inni waan tokko dubbate wama laata akka jechuu isaanillee atiin wanni haga nagaas irratti hojjetamtee ilatan teetin ati garte yoo hegirnu waan biraa siin jenne wanni sun waan biraatii miti uumama laata akkaa beekii rabbiin mata duree garsiise achirraa jala qabeegaa rabbiin mata duree walitti dhaabee garsiise wanni akkanaa kun imaana nama barbaachifti dhugu eessuuf nama waan akkanaa qalbiin isaa dandeettee hin fudhanne jira zamana san maal godhanii qalbii qa- kuun maal jedha zamana sanitti waan maluu mitii onnee nama qot- qalanii akkasitti hojjetuun zamana sanitti waan maluu mitii jedha tokko ammoo ka biraa maal jedhu rabbiin maaluma barbaachisaa osoo garaa isaa akkasi baqaksee hujii hagana geettuun hojjenne rabbi akkanuma keessaa baaseetuma garaa qulqulleessuu hin dandayu maaliif waan hagana gaa hojjetaa jedha tumartuu amma bifa lamaan kafaran garuu hadiifni saxiixa saxiixa muslim keessa jira saxiixa shakkii tokkoon malee saxiixa rabbiin waan ifii fedhe hojjeta yoo silaa rabbiin fedhii ifiitiin akkanuma kun fayakuun jedhee qalbii isaa keessaa waan hamtuu baasee waan gaarii itti buuse mata duree taatii sun waxyiif hin taatu yoo qabanii ciibsanii gorra'anii tolchanii keessaa baasanii itti deebisan mata duree guddoo taatiif barumsa guddoo taatiif isaa ta rabbiin guddaan barbaade san amallee rabbiin waa nama tokko opereeshina godhuu miti malaayikan rabbii waa hagam ga'u hojjetti ilma namaa kana hundaa waan inni nyaatu irra deemtee ittiin qooddu nama du'u kana nama hagana ga'u ka guyyaarraa du'u lubbuu irra deemtee hin baaftu waa hagam gayaa hojjetti magaalaa guutuu koola takkaan fuudhee jibriil samaa'iin ol ga'ee deebise hin gombisu magaalaa guutuu ol fuudhu moo moo nama tokko onnee isaa qaluttu irra jabaata waa walitti dhufaatii miti magaalaa guddoo ol fuudhutu irra jabaata maal addunyaan geette amma qalu garuu magaalaa ol fuudhuu geettee namni tokkollee hin geenne namni tokkollee maleekan samaa irraa as dhufuunoo tunuu mucjizaa hagam geettu samaa irraa isaan dhufanii hajaa takka fixanii samaa itti deebi'uun irra jabaatti irra jabaatti kun duuba mata dure mata dureen biraa ka rabbiin guddaan garsiise silaa heddu'u tokko dhagattu rasuula rabbii salaama rasuuli rabbii maal jedha alayhi salaatu wassalaam makkatti dhagaan tokko na salaama jedhan yoo an bira dhufu assalaamu alayk yaa muhammad naan jedhu na salaama jedhan dhaguma nagaya kanattu nagaya nagaafatu malee yoo an bira dhufe nagayuma nagaafat akkam bulte naan jedhe dhagaa yoo tachirraa dhaabatee inni ilaalu nama biraa tokkollee hin dubbatu guyyaa hundaa yoon karaa san bahanuma salaama mata dureetu waattu dhufa'aa jiraa beeksisu oduu guddottu dhufu jira saniif qophaa'e jechu maal jedha rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam innii la acrifuhu innii la acrifu xajaran bimakka kaana yusallimu calay قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن نجاتك كجرا كان سلام وجد وسو ربي نبي يقول إن إرجتين درة أما بكر نجا سلام بس إنكر سيسون دندا كرون كر سين رسول ربي عليه الصلاة والسلام تبيسا مالف akka yeroo heger waxyiin dhufte inni waxyii tanatti rifanneef rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waayee waxyii kana uma tokkorraan beekan annabiyyii tahallee beekanii sanileef hin qopheessin garuu rabbiin saniif qopheesse rabbiin guddaan saniif qopheesse eegasii yeroo waxyiin isaanii kaloofte ummatarraa adda bahuu rabbiin guddaan jaalachiise ilma namaa kanarraa qofaa bahan namni yoo adda bahe yeroo argata waan tokko yaadu'uuf waan tokko sirreessuuf waan tokko saganteeffatuuf waan tokko qopheessuuf yeroo guddoo argata maal fedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhagaa gabbara ummanni muka gabbara muka kana ifumaa hojjate gabbara ifumaa hojjetanii fayyaa gaafatan nu fayyisee jedhanii nu nyaachisee jedhanii nu kenni jedhanii nu tiksi jedhanii ifumaa hojjetan tun liqinfamuu fi didde rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam takkaa guyyaa tokko dhagaan gabbare rasuulli mukan gabbare ta'uu fi didde tun akka tun hin tahin beekee ammoo ta biraa ta hojjetullee hin beeku tam hojjedhaan beeku tun ta'uu didde ammoo maal tahe egaa waan tokko barbaaduuf akka waa wanni kun waan tahin hin argaa ammoo akka lafa tana rabbi uume ka waan samaa'ii tana rabbi uume rooba rabbi fidu nagaa rabbi fidu waan guddoo tana maraan arka rabbii kana ammoo hin beeku rabbii kana yoo namni sin beeksin beekuu hin dandeettu ati tana barbaada inni amma rabbi barbaada inni qofaa fi taa'e gaara kore ummatarraa fagaate goda keesseene akkanat taa'e halkanii urjii tana daawwata ji'a kana daawwata guyyaa samaa'ii kana daawwata qilleensa kana daawwata lafa tana daawwata wanni kun akkamit uumamtee tana daawwata daawwisanii rabbii fi gabbara maali rabbi gabbaraan beekuni salaataa sooman jiru zamana haga tokko gaara hiraa kana keessa taa'e waggaatti yoo diqqaatte ji'a tokko achi galee akkasit taa'ee rabbii ifii kana yaada tulleen mata duree biraati mata duree tanaaf waan kana fakkaataa hunda rabbiin guddaan maaliif qopheesse leenji'iif qopheesse rasuula ifii kana leenjisuuf rabbiin leenjiin tun hagam takka deemte waggaa afurtamaa deemte leenjiin leenjiin rabbiin guddaan nabiyyii fi leenjise waggaa afurtama deemte yeroo duraa uumu nabiyyii fi kana rasuli rabbiin subhaanahu watacaala haa nabiyyii aakhiru zamaan tahuuf uume rabbiin hin beeka garuu risaalaa tana guyyaa duraatti hin kennanne waggaa afurtama dhaamsa itti kennuu hedu risaalaa waxyiisaniif leenjii waggaa afurtamaa kenneef rabbiin korsi ma'u dheeraa waggaa afurtamaa keessa jira rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bifa hundaan leenjifame amaanuma tana baachuuf leenjifame tu maal nu taate ammo gorsa guddaa dacwaa kana fuutee ummata dhaqqabsiisuuf leenjiidheertuu si barbaachifti zamanni hagni ati ummata dhaqqabsiiftee dacwaa gooturra zamanni ati deemtee leenjii fudhattu irra dheeratu barbaachisa eega leenjii dheeraa fudhatte leenjitee booda waa baratte bakka hagam deemte majlisa hagam dhaqxe sheekotii hagam waliin teette macahada hagam dhaqxe jaamicaa hagam dhaqxe kitaaba fannii hagam barattee bifa hundaanuu eega qophooftee booda dacwaa rabbii godhu lafaa ka'aniituma dacwaa godhuu miti osoo leenjiin takka hin jirre lafaa ka'aniituma waa dubbatuu miti leenjii dheertu nama barbaachifti osoo sila waan lafaa ka'aniituma godhan taate dhalateetuma silaa rabbii wahyii itti kenna alayhi salaatu wassalaam waggaa afurtamaa leenjima san irra ture rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal nu barsiisa kun yeroo ilma namaa tokko waa barsiiftu dacwatti yaamtu waan gaaritti yaamtu ammuma narraa haa fudhatanii ammumatti haa hojjetanii ammuma naa haa mul'attuun barbaachisu yeroo dheertu leenjii dheertu dubbi'ii fi huji'ii fi barsiisuun barumsa dheeraa booda mukni dhalatuu qaba eega dhalatees xiqqeennan guddate jabaate muka tahe midhaan dhale gaaddisa godhate eegasi bakka gayu ammuma tarbiyaa waa godha jettee ammuma kana leenjisan jedhin dhoqqee miti ilmi namaa sammuun namaa tarbiyaan yeroo barbaachifti kanaaf rabbiin guddaan silaa guyyaa tokkotti ergamaa fi leenjisuu danda'u yeroo dheertuu san leenjii godhe akkanu akkuma rasuulli odoo rasuulli silaa guyyaa tokko leenjii fudhate guyyaa mar'oo waxyii fudhate silaanulleen tarbiyaan teenu nu harkaa jalatti fakkii rasuula rabbii fakkii fakkii haanuu ta'uuf rabbiin guddaan nu kenne akka isaanii taana jennee silaa guyyaa tokkotti ammumatti fudhadhu ammuma baradhu ammuma dubbisi ammuma maa itti hojjetuu dhabne yoo hojjetuu baate ammuma ammuma wali buune wal balleessina kanaaf rabbiin guddaan leenjii tana rabbiin guddaan dheeresse umri rasuula rabbii hagamme waggaa hagam jiraata rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam إساني وقاها قمي آخر من رسول ربي عليه الصلاة والسلام إساني وقاها قمي ربي إسان إرقته osoo nabiyyiin tin dura waggaa hagam jiran eega nabiyyii tahani hoo ammoo waggaa hagam turan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam umriin isaanii waggaa jahatamii sadii waggaa jahatamii sadeen kana keessa waggaan afurtamaa osoo nabiyyiin tahin dura osoon ergamin dura waggaa afurtama turan guyyaa waxyiin itti dhuftu kana umriin isaanii waggaa afurtama jechuu eegasii hoo eega nabiyyii taanii hagam turan waggaa digdamii sadii digdamii sadii kanaaf digdamii sadeen kanaaf mee afurtama san wal bira qabi ilaale afurtamni kun harka lamarra guddaa zamana isaan hojjetanirra zamana isaan deemanii waa baratanii leenjii fudhatantu baay'ee irra guddaa jechuudha baay'ee irra guddaa jechuudha akkasuma duba kan karaanuu ta'uu qaba namni hunduu zamana dheeraa waa barate zamana dheeraa leenji'ee saniin booda waan irratti leenji'ee barate kana ummataa dabarsu rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam waggaan afurtamni guutameef achirratti mata dureen leenji'iituun achirratti xumuramte ka rabbiin qopheesse isaanii ummata irraa qofa adda bahee gaara hiraa keessa seenanii taa'an gaara hiraa kun gaara keessaa goda namni akka laafatti koruu hin danda'u namuu hin jiru ammoo naannoma san namni hin jiru duris yeroo baay'ee inni seenanii akkasuma keessa turanii namni tokkollee akka achitti dhufu hin jiru tasuma osoo isaan akkasitti taa'an namnummaan tokko dhufee gubbaa dhaabate isinii lafa akkasii ka namni hin jirre osoo haasawan dhagayin osoo deemsa namaan dhagayin nama guddaa isin gubbaa dhaabatoo garte namuun rifata rifatanii osaan akkana laalan qara'i jedheen namtichi salaamni hin jiru akkam bultanii hin jirtu akkam ooltanii hin jirtu an abaluutii wal haa barannuun hin jirtu qara'i dubbii xiqqoom waan nama rifachiisa ati eenyu an maal qara ati hoo maal ammoo maal qaraa an guddoo nama rifachiisaati qara'i jedheen rifate rasuuli alayhi salaatu wassalaam namni dhufu kun eenyu jibriil alayhi salaam dhufiinsi jibriil guyyaa san dhufe seenaa adunyaa gubbatti guyyaa beekamaa guyyaan sun waggaa dhibba jaha turee dhufe jibriil yeroon inni hujii akkanaa tanaan dhufe tarraa booda waggaa dhibba jaha dura waggaa dhibba jaha boqonnaa hujii sanirraa fudhate hujiin sun ar dhageettee gabbu ta dhibba jaha duraatuu noo ta nabi ciisaati yeroo nabi ciisan du'e dhufiinsa rasuulli ergama rasuulli ergame kanarraa waggaa dhibba jaha dura yeroon jibriil waxyiin dhufe tarraa boodaa isa isaa miti waggaa dhibba jaha dura jechuudha hujii waggaa dhibba jaha keessatti hin argamin ta aalamni irraanfatee irraa bade hujii saniin dhufe guyyaa rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam aakhiran dhufiinsi jibriil waxyiin dhufu karraa boodaa san rasuuli rabbii aakhiramnaan abadaa haga guyyaa qiyaamatti jibriil waxyiin gad hin deebi'u dhufiinsi kun dubu dhufiinsa akka laafaa jiruu miti dhufiinsa ajabaati ballamaan malet itti seene salaamaa fi nagaya gaafatuufi wal baratu'u maletti ajaja itti baase waan nama rifachiisa iqra jedheen qara'i jedheen maal qara takka harkaa nama harkaa wal dhoofti yeroo akkasiisan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam ati eenyuu fi maal barbaaddaa maal narraa feetaa een hojiin deemtaa waan tokkollee hin gaafanne namticha asi gubbaa dhaabataa qara isiin jedhe dubbii nu gabaabdu ma ana biqaari jedhe an nama waa dubbisuu danda'u miti hin baranne rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam takka'a akka waa barreessaniif akka waa dubbisan tokkollee hin baranne miskiina rabbiilleen beeka akkas godhe osoo silaa inni barruu dubbise silaa waan ummanni dur barreesse dubbisee amma nurra qara'aa jedhan waan qara'u waan dubbisu hundi isaaniin beekan san zamana sanitti namni waa dubbisu waa ka waa barreessu ka waa dubbisu xiqqa nama tokko ka namni hunduu beeku akka inni waan barreessine ka inni waan dubbifne yoo inni dhufe waan gurguddoo takka haasa'e waa warra duraa dubbisee sanirraa qara'e namuu jechuu hin danda'u rabbiin saniif akkas godhe qara'i jedheen rifatanii an nama waa qara'uu miti qara'uu hin danda'u dandeettii qaraatii tana hin qabu jechu akkas jennaan na qabe jedhe namtichi lafatti subhaanallah namni nama humna hagam geettu qabu rasuulli keenya ammoo nama humna qabu beeka namoota humna qabu keessaa nama irra humna qabu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama namni kuffisuu danda'uumi rasuulli abbaa fedhe yoo wal ol dhaanan isaa kuffisa isaanii akkasiisan namtichi dhufeetuma akka ajaba qabe kun jibriilii warreen harka baafata takka socho'uu dadhabe jedhe hagan du'utti kalaawu takka na qabe jedha yoo an ifirraa sabree wama takka ifirra baasuu hin danda'uun naa galte na dhiisee qara inaan jedhe jedhan malle qara inaan jennaa wamaa qara'uu hin danda'u nama dandeettii qaraatii tana qabuu miti lammata deebisee akkasin na qabe jedhe ka du'utti kalaaya mallee ganna lakkisee qara inaan jedhe akkasuma jedheen jedhe maa qaraatii tana hin danda'u jedheen jedhe sadaffarratti waan an qara'u nati miti maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tana hundaa hojjetame maaliif rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam jibriil akkasitti miidha wanni akkasitti jibriil rasuula rabbii qabee akkasitti dhukkubbii san hunda agarsiisuuf waa takka guddoo maal sun manaa maa mitii beekii hirriiba keessan jirtu anilleen nama dhuga'aan dhugumaan sitti dhufe atilleen hirriiba keessan jirtu wanni hojjetama'aa jiru kun wama dhuga'aa takkaa beekii jechuu osoo inni silaa waan tokko irra qaree biraa deeme waan shakkiin nama seenu tokko waan kanneen manaama keessatti argamu yeroo namtichi natti musan manaama kee jiramo hirriiba kee jiramo moo dhugumaan dhaga'ee nama shakkisiifti sila eega harkaan qabee si miidhe yaa allahu si gadhiise maaltu shakkaree nama shakkuu hin danda'u hirriiba keessa hin jirtu jechuudha dhugumaan dhageetta hirriiba keessa hin jirtu akkas hin sehin jechuudha sadaffaa gallakkisee اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آيات شنن كنا اتهمي كان قال الله أكبر وحي درا نور إبسان درا لفتي قبو آية شنين كان اقرأ قرأ باسم ربك الذي خلق أمنتين تينا برأون إيقلتي واني ربي جتش ربي دراجة قرأ هدي كسنو قرأ وابرأ لايتشو اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حقنا اتهمه ربما نمتج يو إني أتش لالنجرو قمنا لالنجرو أتش لالنجرو wanni gaararraa gabbu yoo nu dura dhaabatee gallaale wanni gaararraa gabbu jira karaa silaa nam dhufuun karaa tokko wanni gaararraa gabbu'aa tokko hin jirtu wanni gaara ol kora'aa jira ka biraan jirtu haganuma dhabame namtichi tunis waan biraa tana warfachiisa namni waan hagas gayaa amma hojjate rakkoo hagas geetu amma nu garsiisee jecha hagana bareedu kana nutti hime garam dabre rasuuli rabbi alayhi salatu wasalam takkitti himaan galteef ammoo jecha kana jechi amma irra qara'ame kun akka takka'aa inni hin dhagin armaan dura waan akkana fakkaata takkitti maan galteef akka jechuun kun jechi ilma namaa tokkollee hin ta'in wama biraa malee waan an beekuu miti galeef tana. Ayat shanaan kun rabbii inni barbaadu'uuf gaaratti galee taa'u kana sanirraa odeessiti. Iqra qara bismi rabbika alladhii khalaq maqaa rabbii kan keekaa waa uumee ربي وأمي كان بربادو جرين خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ربي أرجع ربي إني بربادو أوف جارة كيسة تاو كان الرادو بتي أعنكم قالوا قياس مالي رفتا أكاتا جبريل اتكابي سنتو أكا جباتي wama tokko waan biraa hin jenneen jibriil nagaan bul hin jenneen nagaan ool hin jenneen an jibriil hin jenneen rabbi na ergate hin jenneen ati ergamaa rabbi hin jenneen wama takka waan biraata biraan dubbanneen qara ime jedhee maal qara jennaan tana qara jedhee biraa deem miidhe dhabame oduu guddoo biraa tafe amma namtichi sila aba maal narraa barbaaddati ati hoo eenyuam dubbiin amma amma namaa galti yeroo akka tasaa kanatti nam dhufee waan tokko si gaafatti si harkaa ol dhoofti amma ammoo silaa wanni gaafatan hedduu jira aboo ati maali maal barbaadda an hoo maali wanni ati namtu kun ammoo maali wama takka itti nimne qajeelee deeme amma rasuuli rabbi alayhi salaatu wasallam sodaatan qiyaasa malee hagasuma fudhatanii shanaan kana ayata shanaan kana amma lammata deebi'uun malaa osoo inni lammata deebi'ee rakkoo hagasirra guddoo san nu mudachiif jalaa socho'a achi deemanii bakka itti galan mana fi itti galan qiyaasa malee onneen isaa jette aishaan aishaan qissaa kana gaa warruma dura zamana san dhaqqabe irraa odeessitee ka onneen isaanii akkana dhawattu mana galan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam لقد خشيت على نفسي جدين خديجة يا خديجة لقد خشيت على نفسي خديجة لبوتي يرت صداد ديجرا أن هلاك من أبو جدين رفت تئسين عجائبا ديرسانك كألا أما قالوا جرو كأبو لبوتي صداد دي هلاك مجري سنجد نمر فتشفتي نمتشا osoo eenyu isaa namni beekne dhufe akkaataa inni godhe jecha inni hime akkaataa inni itti dhabame hunduu nama rifachiifti manatti galanii khadiija'a odeessan isaan ka rifannootaa fi nafni isaanii hunduu hollatu san waan argame irraa odeessaniif maaliif rifattan jennaan waan itti bu'e irraa odeessaniif maaliif akkasi sodaata rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam sodaan tun maal leenjii waggaa afurtamaatuun hoomee wanni rabbiin guddaan akkasi sodaachisuuf waa lamaaf tokkoffaa ati ilma namaa jechuu waa rabbii miti ka sodaatu ka gammadu ka rifatu ka du'u ka jiraatu ati ilma namaatii rabbiin guddaan beeksisuuf akkasuma gaa sayyida muusan alayhi salaam akkasitti yeroo uleen isaa sochote ka ulee dhiisee baqate ilma namaa jechu lammata rasuulli alayhi salaatu wasalaam waxyii eeguuf gaara keessan teennee ifa nuu baasuuf rasuulli haa rabbiin na ergatuuf gaaratti galee achi taa'ee yeroo silaa jibriilittiin dhufe wannummaan an eeguu tana dubbiin naa qajeelte kun uummatana jala deemaa jechuu miti dubbiin tana rasuulli rabbiin eegne waxyii eeggatuuf achi hin teenne rasuulli tana nu beeksisuuf rabbiin guddaan rabbumat itti kennate malee inni waa san eeguuf achi hin teennee nu beeksisuuf garuu akkaataan namtichi godhe sun yeroo sanitti rifannootaa eegasii ammoo jaalala guddoo taate ayanni shanan kun waan namni mi'aa irraa quufuu danda'u miti tabiraa argatu yaadamu osoo tanatti hin seenin dura yeroo inni duuba khadiijaa odeesse san khadiijan oduu guutuu teettee caqafte yeroo oduu guutuu dhageette yeroo namni tokko waasii himu jecha tokkicha inni duraa dubbate irratti dubbatu'u miti namni gariin sabrii taa'ee namaan caqasu hin qabu waan dheertuu daqiiqaa kudhan deemu itti himuu eddaa daqiiqaa takkitti dubbatteen deebii sii kenna isaa hungallee maal deebii kenna dhe teettee caqaftee yeroo oduun guutuun xumuramte ejjannoo ifii fudhatte duuba hagam takka aqlii qabdi hagam takka nama jabaa nama gaarii isiin tahu nu garsiifti ejjannoon isi isun waan gorsa ilma namaa hundaatuu taha خديجة رضي الله عنها وأرضاها رسول ربي يروسا وقا كل شول ينترن وحي اندورا وقا كل شول ينترني وحي بودا وقا كل أول ينترا وقا دقدمي شول ينجراتا تكأ قياتك دبي ساني كيسا ما نقول دون سنتين أرارسي حاجة سيمتي تكأ قياتك ولتندلني waggaa digdamii shanii keessa nama guyyaa tokko walitti hin dallanin hagam takka wal jaalata qaba warra kullaati qiyaasa malee rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam jaalatti isa akkasi jaalatamaa santu ka hugni isaa marti hollattu ka dafkirraa yaa'u dhufee rakkoon akkanaa na mudattee lubbuu tiyya sodaadhe halaakamuun dhabuu jedheen maal jetti bee sila dubartiin takka yoo dhiirsi isiin jaalattu bifa saniin rakkoo hagas geettu itti matee itti dhufe mee maal maal hojjatti haga inni rifate sanirra isiin rifatte dubbii haga isiin guddo'oo sanirra guddiftee rakkoo goote balaan buute akkana taana akkana taana ettee sila dubbii haga duraanirra guddifti khadiija namoo radiallahu anha wa ardaaha akkasiin goone yeroo isaan dubbii fi xumuratan jecha gabaabaa tokko kitaabottiin hadiisaa hunduu barreessan dubbatti radiallahu anha wa ardaaha kallaa wallaahi laa yukhziika allahu abadaa akkasiin jetteen miti jetteen wallaahi rabbii gudda akka kadhe laa yukhziika allaahu abada akka rabbiin abadaasin salphifne jette allahu akbar allahu akbar yeroo rasuli rabbi alayhi الsalaatu wassalaam fazfar bizaati الdiin taribat yadaaka jedhu dubbiin tana dubartii diinaa qabdu iimaana qabdu aqlii qabdu akhlaaqa qabdu filadha yeroo rabbiin rasuli rabbi alayhi الsalaatu wassalaam jedhu tanaa filaa gormuu tana namaa taate bifa kana nama jabeessuu dandeenye ejjennoo ajabaa takka fudhatte wallaahi jette rabbi kakatte akka ti seete kanaam jetteen wanni tokko lubbuu dandeetira solaattu hin jirtu sheeyxaanni sitti dhufuu hin danda'u jinniin si bira dhaabachuu hin danda'u takka rabbiin sin salphisu beeketteen eegasii sababaa waan kana jettuuf tokko tokko dubbatte innaka latasilu الraxim wataxmilu اlkal wataksibu اlmacduum watuqri'u الdayf watuciinu calى nawaa'ibi اlxaqi rakkataa rakkoo baafta jechuu gabaabinnatti atin nama rakkate hundaa rakkoo baafta saniifuu rabbiin sin salphisuu jetteen wanni isiin laalte mee laal qabi'aa isaaniif ilma namaa jidduu jirtu qofaa dubbatte siin inni nama qarqaaruu irra hima fi fira fi maxxanfatuu nama rakkoo qabu qarqaaruu nama waan qabne kennuu keessummaa jabeessuu nama rakkate bira dhaabatuu wanna inni isaaniif ilma namaa jidduu jiru tana laalte gaara galtee rabbi gabbarteef rabbi hankee halkanii guyyaa sodaata waan kana tokkollee hin dubbanne ilmi namaa wanni waa irratti qiyaafaman hariira siif ilma namaa biraa jidduu jiru irratti waa qiyaasan malee siif rabbii miti namni ilma namaa san ilaalu baay'ee akkamitti nama wajjin jiraattaa wanni yookaan namni si jaalatu yookaan namni si jibbuuf baay'een san malee akkam rabbi wajjin jiraattaa miti tanuma dubbatte isiinis sababaa isaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka isiin amma himte kana jiruuf nama hunda waliin kabajaan jaalalaan jiraate nama gargaaree nama bira dhaabatuuf qalbiin ilma namaa hundu amantii tana gammachuun fudhatte jechuudha. hagana jennaan egaa qalbiin isaanii qabbanoo jechuudha. Maasha Allah. Yeroo rakkoon akkasii sun si mudate nama qalbii tana si qabbaneessuu barbaadda. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ربين قدان dhiirsafniitii sakana walii tahaa jedha rabbi bakka itti qabbanooftan itti hafuura baafattan san walii tahaa jedha rabbi hafuura baafatan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo qalbiin isaanii gadhaabatte jabaatanii wanni sun sheexanaa miti jinni'ii miti diinaa miti rakkoon takkalee isin rangeettu isin jetteenii isin jabeessite dubbii hagasitti hin dhaabne dhukkuba shakkii ka amma sammuu rasuula rabbii keessatti argamuun malu kana balleessuuf murteeffatte shakkiin dhukkuba ikhwaanii namni tokko waan takka shakkii qabaate shakkii wajjiin namni jiraachuu hin danda'u fakkeenyaaf amma namni lamaan wal qabu kun yoo wal shakke shakkii wajjiin jiraachuu namni hin danda'u dhukkuba bada shakkii tana keessaa gara dhugaa tokko dabroo qaba namni yookaan akka badaa miidhama shakkii seenuu jira amma rasuulli alayhi salaatu wassalaam isiin haga tokko jabeessite garuu shakkii kana hiddaan buqqisuu hin dandeenye hiddaan buqqisuu barbaadde duuba maal jetteen nukaas jetteen nama shakkii kana hiddaan buqqisuu danda'u kanatti dhaqna nukaas jetteen een nutti geessite nama zamana sanii keessaa rabbii ifii gabbaru ka ammoo ilmii baratee ilmiidhaan gabbaru isatti geessite biyya guddoo san ummanni dhagaa gabbara warra abboota dhagaa nama gabbarsiiftu sanitti hin geessine nama yoo namni hollole namaa murteessuu jira nama yoo namni jagna jira jaba jira dureessa jira makkaa keessa nama san tokkollee hin geessine isiin galteef dubbiin tun dubbii warri sun beekuu miti maal irraa beekan isaan dhagaa nama gabbarsiisu kun maal beeka wanti fida waan kana umarraan beeku jinni si dhaye jinni sirraa raagna koottuudhaan bigawaabdu sun een nutti geessite nama amantii rabbi biraa dhufte qabu sanuu ilmii baratee ilmii wajjin qabu sanitti geessite maanguddicha fira isii waraqata noofal ka jedhamu maqaan isaa dubrii siiti ilma adeera si'iiti maanguddoo inni kun kiristaana tahe amantii kiristaanas barate kitaabas babarreesse biyya san keessaa namni amantii kiristaanaa barate isuma qofa fudhate isa qofa inni kun nama kitaaba beeku maanguddoo ilan qabu amma dulloome isa kanatti geessite tunuu xikmaa hagam ga'u ilaalame khadiijan nama akkam tahuu si garsiifte xikmaa rabbiiti bulchaa magaalatti hin geessin jaarsa biyyatti hin geessin sanama hagam guurda jiraa kana tokkolletti hin geessin maanguddicha rabbii fi beekusan geessite dubbiin isaanii tan akka laawuu dhabduttu galeef waraqaa salaamtee mee dhiirsa kiyya ilma obboleessa kan keetii muhammad irraa waan inni jedhu mee caqasi jetteen muhammad alayhi salaatu wassalaam itti odeesse waan argeef waan itti dhufeef waan inni jedheen hundaa itti odeesse yerooma inni itti odeessee irraa bahe shakkii takka malee dubbi deebii kenne waraqaan namticha maqaan isaa waraqaa noofil maal jedhe haada naamuus kun jibriil jedhe naamusichuun jibriil jibriil jedhe namni si dhufe laal takkitti maa bara ilmii barbaachifti wani jibriiltu si dhufe jedheen jibriilin sun kam jibriilii nabi muusa dhufe si dhufee jedheen nabi muusa gaaruma keessatti dhufe miti qofaa fi ka taa'u innis qofuma fi wal fakkaatti dubbiin silaa nabi muusaa qofatti hin dhufne inni jibriilii isantutu dhufe subhaan allah mee rabbii keessan sodaadhaa nabi muxamed alayhi salaatu wasalaam ka sodaan hagas geertu irra jirtu khadiijan jajjabeeysitee xiqqo harka qabdee deemteeni maanguddicha fidde maanguddichi kun biyya maaluma jedhina eegu jedhen jinni akkana jedhamu dhawee bifa kanaan haa wal dhaanamu aalam akkanaa tokko ka bahara duuba jiruu nama babbadaa tokko warra nama ajjeesuu warra akkanaati wama maraa jechuun mala wama malina waan kana tokko irraa quban qabu maal jedheen jibriiltu si dhufe jibriilin sun kam ka nabi muusatti dhufe isattu si dhufe dubbiin dubbii xiqqoo miti dubbii jabdu kana jechuun ati gaa nabiyyii rabbii jechuudha sun adii muhimeef jechuudha akkas hin jenneen dammoo eega ka nabiyyii malee nama biratti hin dhufnettu si dhufeedha ati nabiyyii taate jechuu mire yee qalbii rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam akkam taati rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam qalbiin isaanii qabbana oofte muhammad rasuula rabbiiti rasuula aakhiru zamaanii jechu dhuguma isii dubbiin wanni maanguddicha haasa'aa jiru kun wama dhuga'aati an dhuga'aan ergamaa rabbii natti dhufe jibriil an duuba saniin ergamaa rabbii tahe mooy maanguddichiin sehee shakkii biraati tunis hagas yeroo rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam sammuu ofii keessa oofan maanguddichi dubbii biraatti dabale maal jedheen yaa laytanii fiihaa jadacaa yaa hawwii koo osoo dargaggeessa tahee jedhean dubbii tanaaf id yukrijuka qawmuka yeroo ummanni kan kee magaalaa kana biyya tana keessaa si ari osoo yeroo san humna qabaadhe silaa si bira dhaabadhee sii tumse jedhen dubbii ajabaatu bakki jira waan gudichi ummanni na jaalata muhammad amiin naan jedha amaanaa isaanii hundaa na bira kaayata namni nama biraan amanne sirrii ifii hundaa natti himata ummanni akkana na jaalatu kun si ari'aan inni maanguddicha haasa'u jiru maal waan namaan galle takka akka maaliif na ari'ana maal balleessan hattuu miti an bal'aa badii qabuu miti nama namni hunduu jaalatu waggaa afurtamaa jaalalaan jiraadhe magaa biyya kana keessa na ari'uun kun maalii dafee gaafatan awa mukrijiyyahum na baasuu hedanii jedhen biyya kana keessa na ari'uu jiraatanii jedhen maalaa quba qabu na biyyi rabbii tahee hin beeku yoo tahe ammoo maaltu argamaan beeku seenan nabiyyoota rabbi armaan dura bifa kamiin rakkatanii bifa kamiin waa tahaniin beeku tun hunduu maal nu garsiif akka rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qissaa warra duraa kana tokkollee quban qabne eegasii ammoo tokko tokko nabiyyi hundarraa quraan nu odeessuu jiraata mucjizaa rabbi jechuu waan inni duraan beekuu miti rabbi time تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وأنا اسم بيك تنيمي تنك اسم برسيس رب سبحانه وتعالى إسا ور درا مال الرابيك رسول ربي إسا ور ور سان كجيب سيسة ور سان ركسة لولا سان جدوبة أكاتا سان تركسا وما تك كل راقو من قبو آه مخرجي يهم جدا na baasuu jiraatanii tanuma fudhatamuufi didi waraqaan hoo ammoo maanguddichi hayyu aalim beeka yoos deebii bareedduu takka kenne maal jedheen لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا نمني تكلين وان أكا أتي أما دفتين كان نمني دفت تكلين إنجرو جده دفيني هو ummanni hunduu diinatti ta'u malee nama waan akkanaatiin dhufe ummanni itti ka'aa jedhe kun amma utubaa tokko gadhaabe waraqaan rahimahullah utubaan kun maal namni dacwaa dhugaatiin deemu rabbiif hojjetu karaa dhugarratti dhaabatu diina baay'ee qaba jechuudha rasuula rabbiitiin ibse garuu waan jedheen وإن يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا يو جراد يروأتي دعوة كان انقباته ومن سيركز سيورا بتشين نجاي لبوتية حجرتكم ملس براد آباد هاجد ورقان أتشين جاي نيوسم آخرا زمان قبابا كيستي آخرا قرود وقيس اتي أمان الألوان أجبه osoo rasuulli rabbiitu qajeelat ergame an ergamaa rabbiin jedhin duratti aman ilmiin san qabdi ilmii san qabdi kanaafuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam saxiix haakim keessatti sanada gaari'iin odeeffame maal jedhe ra'aytu lahu jannatan ow jannateyn jannata lama yookaan jannata tokko ka rabbiin isaa qopheesse argee jedhe waraqaa saniif warra jannata achi mu'mina jechuu duraanis diina haqaa harkaa qaba ammas nabiyyi rabbi dhufet rabbi ergetet amane radia allahu anhu wa ardaahu waraqaan akkana jedhani rasuli rabbii qabbanaanii amma rifannootaaf wanni sun hunduurraa baatee dhugaa beekuu barbaadan wanni maanguddichi amma dubbate tun dhugaa moo dharaa addaan baafatu barbaadan kanarraa ka ka'e gaaratti deebi'an yeroo baay'ee itti deebi'an namtichi kan arguuf jibriilin sunnataa haa dhufuuf wal haa garruuf haa na dubbisuuf haa naa himuuf haasawa dhabanii hirriiba dhabanii dhaaban ka'anii eegan halkan haa naa himuuf maal ta'u dhugaa moo dharaa wanni manguddicha haasa'e kun jibriilin dhufne waxyii ifi jibriilis irraa turan yeroo haga tokko turanii hagam turanii rabbi beeka warri gariin torbaan tokko jedha gariin torbaan lama jedha gariin bultii afurtama jedha haga tokko turee eegasii guyyaa tokko waan jedhe isaanima waan akkanaa kana haqiiqaa tana barbaaduuf olii gad deeman sagalee wahii dhagaye jedhe nabi muhammad jedhe alayhi salaatu wassalaam dhageennan mirga kiyya laale jedhe wamaan garre jedhe bitaa laale wamaan garre jedhe if dura laale wamaan garre if duuba laale wamaan garre jedhe حسبنا الله ونعم الوكيل يا قبل ما رفعت لا لا سيهي قفان كديم واسين دوبتن gamana laaltuu waan jiran achi laaltuu waan jiran dura laaltuu fuuldura gama tokkollee waan jiran siin dubbatin ammoo sagalee dhageetti amta kana nama rifachiiftonni sun baay'ee nama rifachiifti rifata rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam lammata ammallee na yaaman jedhe yeroo lammataa kana waan qalbiin tantee gurri kan kee ka'ee jiruuf bakka sowtiin sagaleen kun irraa dhufu akka gaarii dhagahuun deetta yeroo lammataa dhayaaman sagaleen gubbaarraa gad dhufte ol laale jedhe yoo an ol laale kuunnoo namtichi kuun ka godanna dhufe kunoo ta'a jedhe fuulli kan isaati marcumaa guddaa tokkorra samaa ime tana keessa taa'a jedhe samaa fi lafa jidduu marcumaa gubbaa taa'a jedhe subhaanallah namtichi dura rakkin isu godhate beeytu ka isa kana guddatee hagam gaye marcumaa hagam gayu gubbaa samaa'ii tanaaf lafa tana jidduu ofirraa kaayatee taa'u hagamta akka nama rifachiifti gaatun qiyaasa malee yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan rifadhee lafatti kufeedhan rifannootarraa kufeedhan yeroma kufe lafaa ka'eetuma cehe jedhan osoo cehu manatti galee akkuma cehun mana seeneetuma wayaa waan jirtu ufirra kaaye khadiijan dhufnaa wayaanarra guuri bishaan qabbanaa wona jigsi akkasin lafanna qaban halaakame jedhen sodarraa sodarraa subxaan allah subxaan allah يوس ربي قدام بوسي جبريل تلفيتم وستين يا أيها المدثر قم فأنذر جده. يا كمن مرتيج إيسو كأي قرسي جده الله أكبر الله أكبر أجت إيه قلت قادو بي كأي قرسي جده yaami ummata karaa haqatti hamturraa dhoowwi gaaritti yaami ka'i jedhen rasulli alayhi salaatu wasalaam eega guyyaa san ka'ee takka afooran baafannedha yeroo dubartiin isaanii rifataniif yaa rasuula rabbi hafuura diqqomamee hafuura baafadhaa jedhaniin yeroon hafuura baafatan dabartee jedhan rabbiin ka'ii gorsa eeganaan jedhe yoom taa'inaan jedhe ka'ii gorsinaan jedhe rabbiin subxaanahu wa tacaala jedhe achirratti inshaa allah darsii keenna ee dhaabne akkamitti gorsa san eegalani eenyuun eegalani bifa kamiin eegalani maaltu isaan mudate darsii keenna inshaa allah ka jahaffaa keessatti biidnihi tacaala wal dhaqqabna wal geenne yoo rabbiin guddaan achiin nu gaye kanaafuu galatooma rabbi isni dhahaa jaalatu hunda keenya rabbi khayrii addunyaa fi akhira leelli nuu qabe dilii teena rabbiin irra nuu dabre dhukkubsataa keenya rabbiin nuu fayyise beelawaa keenya rabbiin beela baase dhaara keenya daaraa keenya rabbiin daara baase yaaddawaa keenya rabbiin yaada baase cinqamaa rabbiin cinqa irraa kaase hunda keenyaa qananii addunyaa fi akhira rabbiin waliin nuu dhaabe nuu araaramee rabbiin guddaan jannata keessa waliin nuu haa qabu haganaaf galatoomaa jazakum allahu khayran وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم الله سبحانه وتعالى